radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yatangaje ko yashoboye kwirinda kwandura covid cumi n'icyenda ubwo yari yitabiriye inama ya commonwealth y'i kigali I was in Kigali uh, for the Commonwealth. In the Commonwealth spirit, I almost got corona for myself. in in the main meeting, I was very careful. I put on my ati mask.
nari i But when kigali we- mu nama ya commonwealth ariko nari ngiye kuhandurira korona kubera kubahiriza umuco wa commonwealth Mu Burundi, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gervais Ndirakubuce yatangije kuri uyu wa kane gahunda yo gukingira inka indwara yadutse ya Rift Valley mu ntara ya Ngozi abaturage bari babitegereje. Inka zigera kuri magana ane zimaze gupfa. Turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana. Mu Rwanda haravugwa kogera k'ubwambuzi bukoresha ikoranabuhanga.
umuntu ashobora kugufatira uri mu kazi kenshi uri muri byinshi akaguhamagara ati amafaranga akuyobeyeho ati mfasha muyatwohereze narabikoze umuntu yaragiye ah, akoresha irangamuntu yindi ya- ya falsifiye ajya gukoresha swap bamaze kumukorera swap arangije amwi- aragenda amwiba miliyoni umunani ayakuye kuri konte ye akoresheje telefone umwe mu bambuwe ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi ugezweho na edi rwema na bagenzi bacu bari mu cyumba cy'amakuru Mali yirukanye ku butaka bwayo umuvugizi w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri icyo gihugu kubera ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa Twitter. Iyirukanwa rye ryatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Olivier Salgado yahawe amasaha mirongo irindwi n'abiri kuba yavuye ku butaka bwa Mali. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga imushinja kubeshya ku ruhare rw'ingabo za Cote d'Ivoire zafatiwe muri Mali. Icyo kibazo cyavutse ubwo abasirikare mirongo ine n'icyenda ba Cote d'Ivoire bafatirwaga ku kibuga cy'indege cya Bamako tariki ya cumi z'uku kwezi baje kunganira ingabo za ONI. Abo basirikare Mali yabise abacyanshuro baje gufasha ingabo za ONI zizwi nka MINUSMA ariko Cote d'Ivoire yo ikavuga ko bari baje mu butumwa busanzwe bw'ingabo za ONI baje gusimbura abandi. Mali igakomeza ivuga ko nta mpapuro zibahesha uburenganzira bwo kujya muri ubwo butumwa bari bafite. Uyu muvugizi wirukanywe yari yanditse ko Mali yari yamenyeshejwe iby'abo basirikari, ariko Mali ivuga ko itigeze ibimenyeshwa. ONI ifite abasirikare barenga ibihumbi cumi na birindwi mu gihugu cya Mali. Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri yatangaje ko Perezida Joe Biden mu kwezi kwa cumi n'abiri azakira inama izamuhuza n'abakuru b'ibihugu bya Afurika mu mujyi wa Washington. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Frederick Nkundikije.
inama nkuru hagati ya amerika n'abategetsi barongoye ibihugu vyo muri afurika itegekanijwe kuva ku igenekezo rya cumi na gatatu gushika ku rya cumi na gatanu y'ukwezi kwa cumi na kabiri biden yavuze ko iyo nama ifise intumbero yo kwerekana akamaro k'imigenderanire ya afurika na amerika izotanga kandi akaryo ko gukomeza gukorana n'ivyo bihugu ku bibazo nkoramutima vyihutirwa bihanze amakungu umutegetsi akomeye akora muri leta ya perezida biden atashatse ko izina ryiwe ritangazwa yavuze ko abakuru b'ibihugu byo muri afurika mirongo itanu aribo bitezwe muri iyo nama iyo nama izoba mu mpera z'umwaka izoba ibaye nyuma y'ingendo perezida biden azoba yagize mu yindi migabane icuditse na amerika irimo aziya uburaya hamwe no mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati biden ntaragendera umugabane wa afurika kuva agiye ku butegetsi inama yo mu kwezi kwa cumi na kabiri izoba ari akaryo kuri we ko kurabira hamwe n'abategetsi ibintu byose biyerekeye Mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Uburusiya kuri uyu wa mbere bwatangaje ko imbago z'aho buteganyiriza ibikorwa byabwo bya gisirikare muri Ukraine zagutse kurenza mu karere k'inganda ka Donbass. Ni inkuru twateguriwe na Tim Stockle Mutijima.
minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya sergei lavrov mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko igisirikare cya mosku kitakibanda gusa ku guharanira kugenzura ibice byo mu burasirazuba bwa ukraine bya luhanski na donetski bimaze imyaka bigenzurwa igice kimwe n'inyeshyamba zishyigikiwe n'uburusiya bwana lavrov yavuze ko ikarita bitandukanye na mbere ko bitakireba Donetsk na Luhansk ahubwo ubu harimo n'uturere twa Kherson, Zaporizhia hamwe n'ibindi bice. Ingabo z'Uburusiya kuva zitangiye ibitero kuri Ukraine zakomeje kuyigira imbere bwangu muri Donetsk na Luhansk hombi, ariko zisenya zinafata imijyi ikomeye hamwe zigahura no kwihagararaho gukomeye kw'ingabo za Ukraine. kwibanda cyane ku gice cy'uburasirazuba kwaje nyuma y'aho ingabo za leta ya Moscou zinaniriwe gufata umurwa mukuru Kiev mu bitero bya mbere ndetse zikanamburwa umujyi wa kabiri ukomeye wa Kharkiv ariko imbunda za rutura z'uburusiya zakomeje kumisha ibisasu birasiwe kure hanze y'ibice bwigaruriye mu burasirazuba ndetse ibisasu byarashwe ku mujyi wa Kharkiv kuri uyu wa gatatu abategetsi bavuga ko byahitanye abantu batatu mu gihe imirwano iheruka muri Ikirene irimo kwibanda ku karere ka Donbas ibitero by'ingabo za Ikirene mu majyepfo byagiye bigarura gahoro gahoro bimwe mu bice byagenzurwaga n'Uburusiya
urakoze temistokle mutijima frederic nkundikije na yedi rwema mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wayi eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo kwama no ku mbuga za yutube fesibuke na instagram aderesi yacu ni vuba radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yatangaje ko yashoboye kwirinda kwandura covid cumi n'icyenda ubwo yari yitabiriye inama ya commonwealth i kigali mu rwanda museveni yabivuze ubwo yagezaga ijambo ku banyagihugu mu ijoro ryakeye kuri uyu wa kane ku bijyanye na covid cumi n'icyenda ibibazo by'ubukungu muri iki gihe n'imihindagurikire y'ikirere umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda iginashusi bahizi yakurikiranye iryo jambo iginashusi bahizihiriweho mwiriwe neza bwana venuste none ni iki cyateye perezida museveni kugeza ijambo ku banyagihugu ryibanda cyane cyane kuri covid cumi n'icyenda perezida museveni yavuze kuri covid cumi n'icyenda ashatse kwerekana ko itaki abantu bataki itaho cyane no gukurikiza amabwiriza yo kwirinda kandi ikiriho ku isi ndetse itangiye no kuzamuka mu bihugu bitandukanye byo mu burayi amerika n'ahandi yatanze ingero z'aho mu burayi nko mu italiyano muri amerika barimo kuzamuka vuba no mu bushinwa ndetse no mu karere ka hano muri afurika aho yerekanye imibare yo muri kenya uganda u rwanda byerekana ko imirimo irimo kuzamuka rero agerageza guhamagariza abanyagihugu kutibagirwa ya mabwiriza yo kwirinda ko bagomba kwirinda gukoresha ubupfukamunwa gukaraba intoki no gukora ibyangombwa byose birimo byo kwirinda covid cumi n'icyenda kuko badashaka ngo iki cyorezo cyongere kigaruke cyongere gihungabanye isi nk'uko cyayihungabanyije mu gihe hari n'imibereho mibi mu bijyanye n'ubukungu ndetse anashaka kwibutsa abatari bikingiza abatarafata urukingo rwa covid icyenda kwikingiza kuko mu mibare yatanze yerekanye ko uganda imaze kubona inkingo za covid cumi n'icyenda miliyoni mirongo ine n'irindwi ariko kuri ubu hakaba hakiri miliyoni zigera kuri enye z'abantu batarikingiza n'urukingo na rumwe kandi hakaba n'izindi abantu bagera ku miliyoni eshanu bafashe urukingo rumwe rwonyine n'abandi benshi batarakingirwa ngo barangize abasaba kugira ngo bihute baje kwikingiza ko agiye gutangiza undi mugambi wo gukangurira abantu batarikingiza kongera kwikingiza ndetse ngo no mu gihe gito kiri imbere akaba yatangaje ko abanye abana bari hasi y'imyaka cumi n'umunani bagiye gutangira gukingirwa ni muri urwo rwego yavugiye ko nawe yari aherutse i kigali mu rwanda mu nama ya commonwealth aho yari ari hafi kwandura covid cumi n'icyenda ariko akaza gutaha akoze ibipimo asanga ataranduye reba nk'uko yabisobanuye ahangaha mu ijwi rye i was in kigali uh, for the commonwealth in the commonwealth spirit i almost got corona for myself in the ati nari i kigali mu nama ya commonwealth ariko nari ngiye guhandurira korona kubera kubahiriza umuco wa commonwealth mu nama nkuru nari ngengesereye cyane nambara agapfukamunwa kanjye ariko mu gihe twagiye mu nama nto y'abayobozi naruhutsemo gato agapfukamunwa ngakuramo nari nicaranye na minisitiri w'intebe w'ubwongereza ku ruhande rumwe n'umugabo uva ku kirwa cya tuvaru ku rundi ruhande twaje kumenya nyuma ko uwo mugabo yari afite korona ngarutse nagiye mu cyaro cyanjye cya ntungamo nishyira mu kato bankoreye ibipimo byinshi ariko ibisubizo byose byerekanye ko ntanduye ngira ngo ibi byatewe n'uko nakingiwe
iginashusi bahize uganda ni kimwe ndetse n'ibindi bihugu ku isi biri mu bihe bikomeye by'ubukungu abanyagihugu ba uganda benshi bari biteze ko perezida museveni agira icyo avuga ku bibazo bafite nko kugabanya imisoro ku bicuruzwa nka peteroli museveni hari ikintu yabivuzeho museveni yabivuzeho cyane ariko ntabwo yatanze igisubizo cy'abanyayuganda benshi bashakaga kumva kuko amakuru n'ibitekerezo abantu barimo guhererekanya haba ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru risanzwe hari abantu barimo kwinubira cyane ku buryo ibintu birimo kuzamuka buri munsi ku buryo nk'ubu litiro ya peteroli imaze kwikubamo kabiri kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza aya magingo kandi urabona ibintu byose abantu bakoresha bibaho kubera byavuye ahantu bikagezwa ahandi rero bamwe batangaga ingero nko mu bihugu nko muri kenya mu rwanda aho iyo leta yagiye igira ibyo ikora kugira ngo igabanyirize abantu ububabare muri ibi bihe bikomeye by'ubukungu ariko museveni we icyo yabasubije ntabwo aricyo bari batekereje yavuze ko we kuko yumva nuko abashinzwe iby'umutungo mu gihugu bamugira inama kugabanya imisoro ntabwo bishobora gukemura ikibazo ahubwo biracyongera kuko ugabanije imisoro bituma ngo abantu batekereza babona ibiciro bigabanutse bakibwira ngo ibintu bimeze neza kandi imbere hazaza ibintu bitameze neza biganatera kugira ngo ibintu bigabanuke ku isoko ngo mu mwanya wo kugira ngo ngo bagabanye imisoro ahubwo ahubwo ibiciro byaguma hejuru ariko ibintu bikaboneka ku isoko mu mwanya wo kugira ngo ibiciro bijye hasi kandi ibintu ku isoko bibure ubwo rero avuga ko leta ari ntacyo igiye gukora kuri ibyo igiye kubireka kuko bimeze kugira ngo bitume abantu biyongera gukora n'imbaraga nk'ibiciro by'ibiribwa ku isoko biri hejuru abantu baza kwiyongera guhinga byinshi kugira ngo byiyongere ku isoko ariko mu gihe gito nta gukuraho imisoro ngo ntabwo bishobora gukemura iki kibazo iginashyushyu bahizi hirya no hino ku isi haravugwa cyane ubushyuhe bukabije aho ngaho i kampala bimeze bite mbese perezida museveni hari icyo yavuze ku kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere nibyo koko perezida museveni yabivuzeho mu buryo burambuye ndetse hari n'inama ikomeye y'abantu batandukanye y'abaminisitiri ku bihugu bitandukanye igiye kuba muri iki gihugu bijyanye n'ibihindagurikire ry'ibihe izabera hano kampala museveni akaba azaba ayirimo ariko perezida museveni yanenze cyane ibihugu byo mu burayi muri amerika n'ahandi bavuga ko bashishikariye gukemura iki kibazo kandi ari bo bagiteye bisa nk'aho bashatse kwibuka ibitereko bamennye kandi avuga ko ko ku ruhande rwa uganda bakifashe neza ariko ko bagiye kongera ingufu mu bidukikije byangiritse anavuga ko igisubizo kirambye kirimo ko abantu bava gukoresha nk'amamodoka n'ipikipiki n'ibintu byinshi bikoresha peteroli kugira ngo basubire ku bintu bikoresha umuriro akaba rero yatanze urugero rw'aho inganda muri uganda n'abahanga muri uganda batangiye gukora imodoka zikoresha umuriro ubu bakaba bamaze gukora bisi nkeya zirimo gukoreshwa n'ibigo bya leta akaba avuga rero ko mu bihe bizaza ari cyo gisubizo kizabaho ubwo rero museveni akaba yamenyesheje igihugu yuko bagiye gufatanya n'ibindi bihugu ku isi kugira ngo icyo kibazo gikemuke ariko ko bizafata igihe kirekire ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kampala ndagushimiye cyane kandi umunsi mwiza murakoze cyane umunsi mwiza namwe bwana venuste
Washington ijwi rya Amerika mu Burundi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gervais Ndirakobuce yatangije kuri uyu wa kane gahunda yo gukingira inka indwara yadutse ya Rift Valley mu ntara ya Ngozi inka zigera kuri magana ane zimaze guhitanwa n'iyo ndwara mu gihugu cyose mirongo inani muri zo zari zarororewe muri ngozi ku murongo wa telefoni kigali mu rwanda ndi kumwe n'umunyamakuru ijwi ry'amerika desire hatungimana desire hatungimana wiriweho wiriwe veniste none abaturage b'intara ya ngozi bakiriye bate iyi gahunda yo gukingira amatungo yabo
mu ntara ya ngozi ni umunezero ntangere mu banyagihugu cyane cyane mu borozi b'ibitungwa kubona urucanco rwashoboye kuboneka kuko ibitungwa byabo biba byamaze kubaherako aho muri ngozi rero inka zirenga mirongo umunani zikaba zari zimaze gupfa zizira iyo ndwara y'inyonko yo mu kiyaya cya rifuti aho atamuti igira mugabo k'urucanco rwabonetse uno munsi abanyagihugu babyakira neza cyane iyo ndwara rero ngaho mu ntara ya ngozi ni naho yatanguriye icyo kimwe na kirundo na muhinga ni naho kandi umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu jevendira ko guca yatanguriye isekeza ryo gucanca ibyo bitungwa mu ntara ya ngozi rero iyo ndwara kiretse yuko abanyagihugu yabasubije mu bukene ntangere n'amakomine yarahagiriye ikibazo cyane ko nka komine gashikanwa yari ifise isoko ryari riyitunze ariho hava uburyo bwose butunze ko mine yari yafunze kubera izo nka zitashobora kujya mu isoko bivanye n'ingingo yari yafashwe na leta komine gashikanwa ikaba yatakaza amafaranga arenga miliyoni mirongo irindwi ku kwezi kugeza uno munsi bakaba batari bagifite ikintu na kimwe bikorako kubera ubwo bukene abanyagihugu rero baba bayangayanga baba aborozi eka baba n'abanyagihugu basanzwe bari mu mubabaro ntangire kuko nta kanyama bari bakirya bivuye kuri iyo ndwara none uno munsi bizera yuko icyo gikorwa kigiye kuzobafasha bagasubira mu buzima busanzwe none mu gihugu cyose kuva iyo ndwara yatera imaze gufata inka zingana iki byifashe gute no muri iyo ntara ya ngozi uravuga yuko bari barafunze amabagiro yo mu makomine atandukanye nk'uko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bubimenyesha inka za baba igihumbi nizo zari zimaze gufatwa izirenga amajana ane zirapfa n'impene mbe n'intama zirenga amajana abiri zarapfuye hanyuma ubwo bushikiranganji bukamenyesha yuko iyo ndwara mu ntara cumi n'icyenda zigize uburundi cumi na zitatu zose yari imaze kwibonekezayo ni ikintu rero mwumva ko cyari giteye isibe mu gihugu kubera intara cumi na zitatu zose zarangwa muri iyo ndwara abanyagihugu aborozi bari mu mubabaro ntangere kandi iyo ndwara rero bwari ubwa mbere ibonekeza mu burundi yatanguye kuboneka mu kwezi kwa gatanu ibonekera muri izo ntara zo mu buraruko bw'uburundi za ngozi kironda na muhinga uno munsi rero bikaboneka yuko yari kwirarandagata ari nacyo gituma urwo rucanco ruje nk'umuti urama kuko ata wundi muti wari uhari mu gihugu cy'u Burundi no kuri uwo wa kabiri hari habaye inama y'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bari kumwe n'ubushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu baraba ukuntu iyo ndwara koko yotuzwa bapfundikwa yuko boreka kurindira abafasha uburundi ngo bazane amafaranga yo gufasha ariko abarundi bavyikorera ubwabo kuko ugiye kuraba bamenyesha yuko urucanco rumwe rw'amafaranga igihumbi abanyagihugu rero bakavuga bati ahubwo leta niyo yatoye amaboko imugongo tuba twarayirihiye hanyuma tugacanda inka zacu zikareka guhona tuzibona iyo ndwara ya rifuti valley ifata inka yifashe gute muri ako karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko ariko no mu karere k'uburasirazuba bw'afurika muri rusange nk'uko nari mpije kubivuga iyo ndwara mu burundi yibonekeje ubwa mbere mu kwezi kwa gatanu k'uno mwaka ariko abahinga bo mu burimyi n'ubworozi bamenyesha yuko iyo ndwara mu bindi bihugu yari imaze kwibonekeza na cyane cyane muri kano karere ka afurika y'ubuseruko nko mu gihugu cya kenya mu gihugu cya uganda no mu gihugu cy'u rwanda aho baciye bacandaga inka hakiri kare hanyuma babona gutora umuti Desire Hatungimana umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza urakoze Venise Nshimiyimana ijwi ry'Amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi inama rukokoma ya gatanu ihuje abafite aho bahurira n'igihingwa cy'icyayi baturuka mu bihugu icumi bigize akarere ka afurika y'uburasirazuba n'ihembe rya afurika iteraniye i bujumbura kuva kuri wa gatatu pierre claver niyo nkuru ihuriro rigira gatanu ku gitegwa cy'icyayi gitabiriwe n'ibihugu nk'u rwanda igihugu cya mbere muri afurika gifite icyayi cy'akanovera uburundi bugira kabiri kuri urwo rutonde rw'icyayi cy'akanovera muri afurika tanzania kenya ubuganda malawi ethiopia congo mozambique na madagascar emmanuel ndayiziga umuyobozi w'ubudandaji mu kigo cy'igihugu cyitaho icyayi mu burundi otb yizeye ko akunguko ari kanini kubegwa n'icyo gitegwa cy'icyayi muri ibyo bihugu kandi n'akaryo ku bantu bose basanzwe barangura imirimo yo kurima yo guhingura no kudandaza icyayi bari ngaha bagahura bakumviriza abasanzwe babikoramwo babifitemo ubumenyi hanyuma bakavugana bakongera bagahanisha ibyo basanzwe bahingura nibyo icyayi cy'u Burundi ubu kirimwa ku rugero rw'amatone ibihumbi cumi na bibiri ubwo rigoro ntirurashimisha nicyo gituma nko muri otebe twasanze yuko dukwiye kugira kubaka irindi hinguriro riko rirakorerwa imatana rya otebe rigira gatandatu kugira ryongereze umwimbu tudandaze hanze haba amafaranga y'agaciro ashobore kuza mu gihugu ari menshi aha niho umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema afatira mu guhamagarira abarimyi b'icayi kucitaho kurusha dusabye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico gitegwa kandi bijukiro no kuja mu makoperative kuko niyo nkingi y'iterambere ry'igihugu ikindi naco ni uko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kutagishiramwo ifumbire co gituma dusavye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icayi kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu ubu ikiro c'icayi kibisi c'amababi akimara gusoromwa kigugwa amafaranga amajana abiri na mirongo umunani y'amarundi urwo rugero nirwo ruto ugereranije n'ingene mu bindi bihugu vyitavye iyo nama bimeze abarimyi b'icayi bo mu misozi miremire ya mugamba tora jenda mwaro na muramvya bazi neza akamaro k'ico gitegwa basaba ko ico giciro co kwiyongera kugira ngo nabo bagwize umwimbu kikaza nko ku majana ane canke majana atanu muri ico gihe nibaza yuko abantu bogihurumbira ku kirima ari benshi mbere wanashaka n'amahinguriro agaca yiyongera kigatuma kija niburi nko ku mahera amajana atatu canke n'ayarenga kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre hari n'igihe uriha n'iyo nguraniro kredi ugaca usanga usigaranye ubusa umwana arigiye ku ishuri ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu ubu nibwo buntungiye umuryango nibwo nicyo kimfasha kwigisha abana n'akarasiyo je icayi nateye no kwikira mfitiye akamaro rwose abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cayi gushika ubu mu burundi igisata c'abikorera utwabo ntikiratangura gushira imitayi myinshi mu cayi mu gihe mu bindi bihugu vyitavye iyo nama abikorera utwabo aribo benshi ibituma haba ihiganwa mu kwitaho neza igitegwa c'icayi abarimyi basaba ko leta yo kwemerera abikorera utwabo nabo nk'iyo bataronse ifumbire ku gihe bica bituma umwimbu utiyongera kubera yuko hari igihe ifumbire itera canke ikabura abikorera utwabo baje mu gisata c'icayi baragiteza imbere kubera yuko ayo mayizine aragwira abakirima bakagwira hanyuma n'abaronka ubuzi bakagwira hanyuma urumve umwimbu ucuheza ukiyongera cane rwose hanyuma uretse n'ico harabaho guhiganwa mu gihe biba bitunganijwe neza inzego zose ziserukiwe ku buryo hatabamwo ibintu by'akajagari ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe ry'ivyo bihugu east african tea trade association vyerekana ko kenya arico gihugu ca mbere kirima icayi cinshi muri afurika kikagira gatatu ku isi mu gihe ibihugu bibiri vya mbere ku isi ari ubuhindi n'ubushinwa iryo shirahamwe east african tea trade association ribandanya rivuga ko iki gice ca afurika y'ubuseruko n'ihembe rya afurika arico cimukamwo icayi cinshi muri afurika amatoni arenga gato ibihumbi amajana atanu na mirongo ine n'atandatu ku mwaka ico gitegwa cinjiza amadolari arenga imiliyaridi ijana na mirongo ibiri muri ako karere icyayi kigira kabiri inyuma y'ikawa mu bitegwa njabuka amazi muri ivyo bihugu ivyo bihugu ndetse vyihaye intumbero ko ku mwaka ku mwaka bija birahura mw'ishirahamwe ribihuza kugira ngo birabire hamwe ingene umwimbu wogenda urongerekana Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika mu Rwanda abaturage barasaba inzego zishinzwe umutekano kwita ku kibazo cy'ubwambuzi busigaye bukoresha ikoranabuhanga iki kibazo giteje inkeke mu gihe mu Rwanda hateraniye inama mpuzamahanga bashinzwe gukurikirana ibyaha bikoresha ikoranabuhanga Kigali asumutakaboyi abitabiriye inama y'i Kigali y'iminsi itanu kuva ku wa mbere kuzageza ku wa gatanu w'iki cyumweru baragaragaza uko ibibazo by'ubujura n'uburiganya bifashishijwe ikoranabuhanga bigenda byiyongera abayitabiriye baturuka mu bihugu mirongo ine bya afurika barimo ibihugu birimo tanzania burundi gabo cameroon algeria ibigo bya seychelles n'ibindi bihugu binyuranye bya afurika bavuga ko ubujura bukorerwa ku makonti y'abakiriya b'ibigo by'imari mu gihe hari ubundi bukorerwa abatunze telefoni zigendanwa ku ruhande rw'u rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha rib rwagaragarije abitabiriye inama y'i kigali ko mu myaka itatu ishize rwakurikiranye ibyaha magana atanu mirongo itanu ababikoze bibye amafaranga miliyari imwe n'igice bakurikije imibare yatanzwe na rib abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bakora imirimo inyuranye bagaragaje impungenge bafite ku buryo bunyuranye abo bambuzi bakoresha aba nabo mu mujyi wa kigali umuntu ashobora kugufatira uri mu kazi kenshi uri muri byinshi akaguhamagara ati amafaranga akuyobeyeho ati mfasha muyatwohereze narabikoze umuntu yaragiye akoresha irangamuntu yindi ya parasifiye ajya gukoresha swapu bamaze kumukorera swapu arangije yaragenda amwiba miliyoni umunani ayakuye kuri konte ye akoresheje telefone hari n'ubwo usanga nimero yakoresheje itanditse ku mazina ye agahamagarwa n'umugabo ariko ari telefone yatse umukozi wo mu rugo ahantu w'umugore cyangwa se urumva nimero z'abantu bapfuye ntabwo ziva ku murongo by'umwihariko abakora umurimo w'ubucuruzi bo muri kigali basabye inzego zishinzwe guhana abakora ibi byaha bihanukiriye kugira ngo n'abandi babonereho icyo twasaba ni uko nyine inzego zibishinzwe zadufasha zikakurikirana abo bantu satu nk'izo nimero ziba zabayidantifiye bishobora gutuma niba n'abandi bagenda bacika intege bakagira ubwoba bwo gukomeza kwegura ibyo bikorwa haracyari urugendo rurerure ariko ngira ngo inzego z'umutekano cyangwa se zikora mu by'imari ni uburyo bakwiye gukaza umutekano kurinda amafaranga ikindi mu gihe habaye ibyaha nk'ibi itegeko rishobora kubirebaho n'ibibi byaha bisaza mu mwaka umwe cyangwa ibiri minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta emmanuel ugira shebuja ari muri iyi nama ibera mu rwanda yavuze ko ubufatanye bw'ibihugu ari bwo bushobora gutanga igisubizo kuri ibi bibazo bigenda biba ingutu ni icyaha kigenda gitera imbere buri gihe kandi bisaba yuko abakurikirana iki cyaha bakora investigation z'iki cyaha ko bahora bari imbere y'abanyabyaha n'ibyaha bigenda bihindura isura uko iminsi igenda bisaba yuko iyi mikoranire iba kuri izi nzego zishinzwe gukurikirana ibi byaha ndetse no ku nzego za politiki kuko iyo ku rwego rwa politiki hagati y'ibihugu iyo hatabayeho iyo politiko will ituma iyi gahunda yo gufatanya muri izi nzego hari igihe bigorana ikigo gishinzwe kugenzura umutekano mu by'ikoranabuhanga cyitwa kasipesiki cyahimbwe n'umurusiya eugene kasipesiki kigaragaza ko mu mwaka ushize afurika yatakaje icumi ku ijana by'umusaruro mbumbe wayo binyuze mu bujura bukoresheje ikoranabuhanga ni ukuvuga angana na miliyari zisaga enye z'amadolari y'amerika impuguke mu by'ikoranabuhanga zitabira inama y'i kigali zagaragaje ko bimwe mu byaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga birimo uburiganya ubutubuzi kwiba imyirondoro y'ibanga y'umuntu cyangwa y'ikigo runaka gutoteza no kwibasira umuntu ijwi rya amerika ryashatse kuvugana n'amabanki kugira ngo harebwe ingamba ibigo by'imari byashyizeho mu guhangana n'iki kibazo ariko umuvugizi w'uru rwego yatangaje ko ahuze ataboneka asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali ahantu dusoreje aya makuru hamwe na mukobere ya baro wamfashije kuyabagezaho tubifurije umunsi mwiza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi uri mu rwanda nta buri cyarya bisobanuye ko iyo umuntu afite ubuzima ibintu arabishaka kuba mu rwanda bivuga kugira impagarike kugira ubuzima mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana